Atta mooltan daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata hagayya lama bara 2022 an tuujubee horaati. Ministiriin Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsitti gargaartuun ministiraa naannoo Gambeelaa daawwataa jiran. Koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa hidhamtoota naannoo Oromiyaa ilaalchisuun qorannaa geggeesse ba'iisaa ifa taasisee jira. Jilli Koongireesii Yuunaayitid Isteets kan Afiyaa'ii mana maree Naansii Paloosiin durfamu. chaayinaan daawwannaa kanaaf deebii waraanaa akka kennitu dhaadachuun akeekkachiistus kibxata har'a galgala taayiwaaniin seenanii jira jilli peloosiidhaan durfa buufata xayyaaraa taayipee soongshaan kan dhaqqabe har'a sa'a biyyattii galgala keessaa sa'a 11tti ture jila kana aangooti taayiwaan simatanii jiran peloosiin roobii borii pirezidaantii taayiwaan siyaayi noong weeniif miseensonni mana maree olaanaa biroo waliin wal arguuf akka jiran miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. amma oduudhaaf gara bafaqaadottan sin dabarsa.
akka mooltan hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. yeroo ammaa itiyoophiyaa daawwachaa kan jiran gaanfa afrikaatti jiila addaa yuunaayitid isteetsi kan ta'an ambaasaadder maayik hamer bakka buutuu gamtaa awurooppaa aniitaa waabeer bakka bu'oota mootummoota gamtoomanii ambaasaaddaroota kaanaadaa fi itaaliyaa wajjin maqaleetti argamuudhaan pirezidaantii bulchiinsa naannoo tigraay dr dabratsiyoon gabri mikaa'elii fi hooggantoota bulchiinsa naannoo tigraay wajjin akka marii taasisan dimsi wayyaanee gabaasee jira marii kanarratti wal waraansicha hordof. badiinsa tigraay keessatti raawwatame irratti ibsi bal'aan hooggantoota naannoo tigraay irraa akka kenname kan ibse gabaasni dimtsi wayyaanee uummanni naannoo tigraay fi mootummaan naannichaa nageenyaa fi fedhii cimaa qaban ibsanii dhimma bu'uurawwan misoomaa fi dhimma daangaa naannichaa irratti ijjannoo qaban gareewwan dippiloomaatotaa kanaaf ibsi bal'aan kennamuu isaa gabaasni dimtsi wayyaanee beeksisee jira. Bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammii kibba Itiyoophiyaa aanaa addaa daraashee keessatti walitti bu'iinsa humnoottan nageenyaa fi namoottan dhuunfaa walitti bu'iinsa kanaan dura tureen shakkaman gidduutti taasifameen namoonni saddeet ajjeefamuu isaanii Yoonataan Zabidiyoos hawaasa irraa gabaaseera. Akka jiraattonni VOA'tti himanitti humnoottan nageenyaa namoottan hin hidhanne irratti dhukaasa bananii ajjechaa raawwatanii jiru. Ji'a waxabajjii darbee daangaa aanaa addaa daraashee fi godina konsoo irratti walitti bu'iinsa uumameen bulchiinsa aanaa daraashee dabalatee siviilonni hedduun hidhattootaan ajjeefamuu isaanii kan ibse gabaasni Yoonataan Zabidiyoos dhiyeenya kanaaf bulchiinsi siviilotaa aanaa daraashee keessatti deebi'ee dhaabbachuusaa yaadachiisee jira. erga wal waraansi mootummaa federaalaa itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata tigraay gidduutti jalqabe sadaasa bara 2020 as mootummaan itiyoophiyaa hojjettoota miidiyaa 63 hidhuusaa dhaabbanni mirga gaazexessootaatiif falmus pgn ibsa wixata kaleessaa baaseen akka ibse maddi oduu ajaans firaans pirees gabaasee jira itoophiyaan ji'a muddee darbe keessa hojjettoota miidiyaa kudha jaha hidhuudhaan biyyottan afrikaa saaraa gadii jiran keessaa eertiraadha wajjin walqixxee akka ishee taasise kan ibse gabaasni cpga ammaa gayya tokko bara 2022tti gaazexeessonni saddeeti akka mana hidhaa keessa jiran beeksiseera. addunyaa irratti biyyottan mirga pireesii kabajan keessaa waggaa darbe sadarkaa dhibba tokkoof tokkoffaarra kan turte itiyoophiyaan yeroo ammaa biyyottan dhibba tokkoo fi saddeettama keessaa dhibba tokkoo fi kudha afuraffaa irra akka jirtu ibsameera. Biyyottan Afrikaa saaraa gadi jiranitti itti gaafatamtuu CPGA kan ta'an Mutooki Muumaa mootummaan Itoophiyaa gaazexeessaa Tamasgeen Dassaalany akka gadi lakkisu gaafachuu isaanii kan ibse gabaasni kun mootummaan naannoo Tigraay gaazexeessota mootummaa Abiyyi Ahmed deggertu jechuudhaan hidhe shan akka gadi lakkisu gaafachuu isaa ajaansi Firaans Pireesii ibsee jira. Muummeen ministeeraa biyya Somaaliyaa Hamzaa Abdii Baaree itti aanaa hoogganaa garee Alshabaab duraanii Muktaar Roobiyoo yookiin maqaa qabsoo Abuu Mansuur jedhamuun beekaman ministeera gargaarsaa fi amantaa ta'anii muudamuu isaanii guyyaa har'aa Moqaadisoo keessatti beeksisuun isaanii gabaasameera. Muddee bara 2018 baayidowaa keessatti qabamanii mana hidhaa qaama dhimma nageenyaa Somaaliyaa keessa kan turan Muktaar Roobiyoo kan mana hidhaatii gallakkifamanii guyyaa kaleessaa akka ta'e beekameera. Filannoo keeniyaa isa agayya sagal bara 2022 taasifamuuf deemuun walqabatee Dhaabbanni miidiyaa hawaasaa feesbuuk ergaalee jibba irratti hundaa'an waan dabarsaa jiruuf amma filannichi raawwatutti cufamuu qaba jechuudhaan dhaabbanni mootummaa walitti bu'iinsa sabaa fi sablammii gidduutti taasifamu to'achuudhaaf dhaabbate komishiiniin biyyaalessaa tokkummaa fi qindoomina keeniyaa yaada dhiyeesse akka hin fudhanne aanga'oonni mootummaa keeniyaa ibsanii jiru. Barreessaan kaabinee dhimma biyya keessaa Fireed Maatiyaangii yaada komishiinichi kenne irratti komii qaban ibsanii mootummaan isaanii feesbuukii cufuudhaaf akka fedhii hin qabne ibsuu isaanii gabaasni Viiktooriyaa Amuungaa Naayiroobii irraa VOA'dhaaf qindeessite ibsee jira. Akka gabaasni kun dabalee jedhetti ministeerri odeeffannoo fi teekinooloojii mootummaa keeniyaa J.O. Mucheeruu gama isaaniitiin dhimmicha irratti yaaddoon jirullee ministeerri isaanii feesbuukii cufuudhaa fi akka hin eeyyamne himaniiru. Torban darbe dhaabbanni feesbuukii ibsa baaseen biyyi hordoftoonni isaa miiliyoonii kudha sadii ta'an keessa jiran keeniyaa keessatti ergaawwan yaada jibbeensaa of keessaa qaban tokko tokko miliqanii ba'uu isaanii ibsuun isaa gabaasameera. Dubbii himaan dhaabbata maatii feesbuukii meetaa dogoggorri namaatii fi meeshaa uumamuusaa ibsanii ergaalee jibba irratti hundaa'anii fi walitti bu'iinsa jajjabeessan irratti tarkaanfii akka fudhatanu himuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken biyyoottan Afrikaa sadii daawwachuudhaaf akka deeman ibsamee jira. Odeeffannoon ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi irraa ba'e akka ibsutti daawwannaa isaanii Afrikaa kibbaa keessatti hagayya torbaa amma hagayya sagaliitti kan taasisan yommuu ta'u, daawwannaa isaanii hamma hagayya kudha tokkootti turu kanaan Dimookiraatik Rippaabiliif Koongoodhaa fi Ruwaandaa keessa akka turan ibsameera. Erga haleellaan garee shororkeessitootaa fulbaana kudha tokko bara kuma lamaaf tokko Yuunaayitid Isteetsi irratti raawwate asi kan barbaadamaa ture hoogganaa Alqaayidaa Haayimaan Alzawaayirii irratti akka tarkaanfiin fudhatamu ajaja kennuu isaaniitii fi tarkaanfichis akka karoorfamneen raawwachuu isaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ibsanii jiru.
After relentlessly seeking Zawahiri for years under Presidents Bush, Obama and Trump, Our intelligence community located Zawahiri earlier this year. He had moved to downtown Kabul to reunite with members of his immediate family.
bara pireezidaanti bush obaamaaf tiraamp jalqabee barbaacha taasifamaa tureen hawaasni nageenya keenyaa bara kana bakka zawaariin jiru argachuu danda'e miseensota maatii isaatti siquudhaan wajjin wal arguudhaaf walakkeessa magaalaa kaabul seene eegachi jiraachuu isaa ragaa amansiisaa ta'een of eeggannoodhaan mirkaneessee booda. Akka leellaan sirrii ta'e raawwatamee akka inni bakka waraanaarraa kana booddee dhabamu taasise dirqamni kun akka siiviloota irratti miidhaan geessisneef of eeggannoodhaan karoorfame torban tokko dura eega haalli amma jiru kun mijataa ta'uunsaa beekame booda dirqamichi kan fiixaan ba'edha maatiiwwansaa keessaa kan miidhaman hin jiran siiviloota biroorras miidhaan ga'e hin jiru.
Hoogganaan alqaayidaa kun. Misaa'ela xiyyaara nam malee balali'u yookaan diroonii irraa dhukkaasameen kan ajjeefame dilbata dheengaddaa magaalaa guddittii Afgaanistaan Kaabul keessatti akka ta'e beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. naannoo gambeelaa ka daawwataa jiran ministirii haajaa alaa yuunaayitid isteetsitti gargaartuun ministiraa ka waajjira baay'ina uummataa godaansaaf baqattummaa elizaabeet kaambeel yuunaayitid isteets baqattoota itiyoophiyaa keessa jiran gargaaruu akka itti fuftu dubbatan mis elizaabeet har'a buufataalee baqattoota gambeellaatti argaman keessaa munyuunyii jedhamu ka daawwatan yoo ta'u baqattoonnis rakkoo hanqina midhaan nyaataaf kaan isaan mudatetti himanii jiran galmoo daawwit bakka daawwannichaa geggeessamaa jirutti. gambeellatti argamuudhaan gabaasa qindeessee qaba kunooti.
needoos laang sudaan kibbaatii erga asmuunyilitti godaantee ganna torba darbitee jirti needoos haati daa'ima lama as naannoo gaambeellaa aanaa addaa gitaank keessa kan jiru buufata baqataa muunyil keessa jiraatti dhiyeenyaas deeggarsi midhaan nyaataa baqattoota irraa hir'ataa jiraachuun yaaddoo ta'uu eerte.
so the challenges that we face in the camp we have one is about the food distribution.
Rakkoon amma nu quunnamaa jiru tokko inni duraa hanqina gargaarsa midhaan nyaataati. Dhaabbileen ammumaan gargaarsa nuuf dhiyaataa jiru ga'a miti. nyaanni ji'aaf jedhamee nuuf kennamu homaa guyyaa achi nuuf butaan jiru. Kanaaf akkuma duraanii warri harka isaanii nuuf diriirsaa turan nu gargaaran jenna.
To us, those who used to give us food, needwoos dabalataanis dubartoonni buufatichaa yoo qoraan cabsuuf bosona dhaqan illee miidhaan kaankaan isaanirra akka ga'u dubbatte koon maaliif illee asuma muunyiil jiraata.
For the, the time you arrive here in camp is fine because even the food is not for us.
akkas jedha koon duraan gargaarsi gahaa ture ji'a tokkoof kiiloo kudhan nuuf kennu turan amma sun garmalee gadi bu'ee jira. inni biraa manni yaala ga'aan hin jiru baqattoota kuma dhibba takkaa oliif buufata fayyaa tokko qofaatu jira kun rakkoodha jechuun dubbata.
Is, uh, that is problem. Again for the health problem here in Wales.
har'a ministirii ja'alaa yuunaayitid isteetsitti gargaartuu ministeeraa kan waajjira baay'ina uummataa godaansaa fi baqattummaa elizabeth kaampel direektara dhaabbata tajaajila baqataa kan mootummaa itiyoophiyaa waliin buufata baqataa gaambeellaa jiru daawwatanii jiru obbo tasfaa'oon goobezaay direektara dhaabbata tajaajila baqattootaa kan mootummaa itiyoophiyaati.
በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ያሉት ስደተኞች ቅድም እንዳልኩት 870 ሺህ በላይ waliigalaan itiyoophiyaa keessa baqattoota kuma dhibba saddeetii fi kuma torbaatamaa oltu jiru rakkoo koovid akkasuma waraana yuukireen waliin wal qabatee deeggarsi hir'atee jira rakkoo kana dandamachuuf irra deddeebiidhaan waamicha taasisaa jirra itiyoophiyaan ofii isheetu rakkoo keessa biyya jirtudha rakkoo buqqaatotaa akkasumas kan baqaa ofirra deebi'anis hedduudha. kana malee ammoo hojii dhabdoonni illee biyyatti baay'atudha kanaaf kanarratti baqattoota kana kophaa isaan deeggaruu hin dandeessu kanaaf rakkoon baqattootaa rakkoo addunyaa waan ta'eef gargaartota akka yuunaayitid isteetsiif waamicha keenya dhiyeessaa jirra ministirii ajaalaa yuunaayitid isteetsitti gargaartuu ministeeraa kan waajjira baay'ina uummataa godaansaa fi baqattummaa elizabeth kaampel deeggarsa guutuu biyyi isaanii akka taasistu himanii jiru kanaaf yuunaayitid isteetsi fi biyyoonni kaan akka baqattoota kana deeggaran waamicha taasisnaa jedhu.
ተቆርጠው የሚመጡ ስለሆኑ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የጋራ ኃላፊነትና የጋራ ሸክም ሚስተር ጃንገር ዱራኒ dhaabbata baqataa UNHCR Itoophiyaa damee gaambeellaatti itti gaafatamadha. Akkas jedhu Mr. Duraaniin deeggarsi midhaan nyaataa hir'achuun akka addunyaatti asittis akka gaambeellaattis rakkoo ijoodha. Kanaaf ministeera ajaalaa Yuunaayitid Isteetsitti gargaartuun ministeeraa kan waajjira baay'ina uummataa godaansaa fi baqattummaa Elizabeth Kaampel warra dhimmi ilaalu waliin ta'anii waan kana furu. Kanaanis baqattoonni furmaataa argatu jennee yaannaa jechuun dubbatu. Elizabeth Kaampel ministeera jaalaa Yuunaayitid Isteetsitti gargaartuu ministeeraa kan waajjira baay'ina uummataa godaansaa fi baqattummaa yoo har'a buufata baqataa mu'inyal daawwatanii baqattoota irraa rakkoo isaanii dhaggeeffatanii jiru. Miss Kaampel yoo VOAf dubbatte Yuunaayitid Isteets ammas baqattoota Itoophiyaa jiran deeggaruuf akka itti fuftu himte.
The main issue that we heard from the refugees today is how concerned they are about the funding cuts um, to their food and to their overall food ration.
Baqattootarraa yaaddoo guddaa nuti dhageenye hanqina midhaan nyaataa isaan qabna jedhan kunis waan waashingitanitti gadi fageenyaan ilaalludha. Kanaaf deebii kennuufis hojjetaa jirra. Kanaaf egeree deeggarsaawwan jiran bakka itti ni deebi'u. Dhaabbilee gargaarsaa as jiran waliin ta'uunis waan kana furuu waan dandeenyus natti fakkaata. Garuu rakkoon baqattootaa nyaata qofaa miti. Tajaajila fayyaa kan barnootaa akkasumas waan fuuldura jireenya isaanii mijeessuuti. Sanaafis ni hojjenna.
kind of future uh, will they have. I was particularly concerned um, to hear from some of the women.
Miss Kaampel baqattoota dubartootaa kan yeroo qoraan cabsachuuf socho'an balaan irra ga'an jedhaniifis mootummaan yuunaayitid isteets deeggarsa akka taasisu himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmu daawwit naannoo Gaambeellaa aanaa Gitaangirraa.
koomishinni mirga namoomaa itiyoophiyaa naannoo oromiyaa keessatti qabiinsa mirga namoomaa hidhamtootaa kan manneen sirreessaaf buufataalee poolisii adda addaa irratti qorannaa gaggeessaa ture ba'iisaa ifa taasisee jira rakkooleen manneen sirreessaa keessatti mul'atan kan duriirra fooyya'uun ibsa koomishinichi baase keessaa yoo ta'u hanqina bajataa garuu hidhamtoonni tajaajila argachuu qaban argachaa akkasumas buufataalee poolisiitti namni ajaja mana murtii malee akka hidhamu akka yerootti mana murtiitti hin dhiyeessamneef ajaja mana murtii akka hojiirraan oolle ba'ii qorannaasaa ifa taasiseen beeksisee jira koomishinii mirga namoomaa itiyoophiyaatti daayirektara hordoffiif qorannoo kan naannolee imaad abdulfattaa dubbisuun gabaasaan tsahaay daamxoo ergite kunoo.
koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti qabiinsa mirga namoomaa hidhamtoota manneen sirreessaaf buufataalee poolisii keessa jiran ilaalchisuun qorannoo deemsaa ture ifa godhe naannicha keessatti hidhamtoota manneen sirreessaa fi buufataalee poolisii keessa jiran haala itti mirgi namoomaa isaanii qabamee jiru ilaalchisuun qorannoo koomishiniin kun gaggeesseen sababa rakkoo baajataatiin hidhamtoonni tajaajila argachuu qaban argachaa hin jiran jedhee jira kana ilaalchisuudhaan kan ibsa kennan koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayirektara hordoffii fi qorannoo naannoo kan ta'an obbo Imaad Abdulfattaa akkana jedhan.
Kanaan naannoo Oromiyaa keessattis waajjiroota poolisii gara dhibbaaf digdamii ja'a manneen amala sirreessaa gara digdamii torba ta'an irratti hordoffii adeemsifnee jirra jechuudha. Manneen amala sirreessaa laalchisee rakkoowwan babal'oon kanaan dura baay'inaan hidhamtoota irraa ka'aa turan ta'a mirga namoomaatiin wal qabatan garri caalaan isaanii hir'atanii jiru akka hordoffii kennaatti jechaan akka nuti ilaalletti haa ta'utti garuu ammas rakkooleen hedduun bajetaa wal qabatan mirgoota namoomaa hidham sirreeffamtootaa irratti miidhaa geessan jiranidha kana adda baasne manneen sirreeffamtoonni keessatti jiraatan qulqullinni isaanii kan hin eegamne ta'uu dhiphina qabaachuu yaala argachuu irratti rakkoon jiraachuu nyaanni qulqullina dhabuu hanqina qabaatu wantoonni kanaan kanaan wal fakkaatan jiru.
Paartileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'anii fi dhaabbileen mirgoota namoomaa Oromiyaa keessatti yeroo garaagaraatti ajajawwan mana murtiitiin kennaman akka hin kabajamin hafan namni ajaja mana murtii malee akka qabamee hidhamuu fi yeroo turtii to'annoo seeraan kaa. kaa'ame keessatti shakkamaan mana murtiitti dhiyaachuun otoo irra jiru akka hin dhiyaatin hafu himuun akka gochaan kun sirreeffamuu fi seerri kabajamu gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama keessumaayyuu paartileen siyaasaa tokko tokko deeggartoonni miseensonnii fi hooggansi isaanii seeraan ala hidhamuu mana murtiitti dhiyaachuu hafuu fi ajajni mana murtiitiin kenname hojiirra ooluu hanqachuurraan kan ka'e dhiittaan mirga namoomaa akka irratti gaggeessamu himataa turan koomishiniin mirga namoomaa itoophiyaa rakkoolee qaamoleen kunneen dubbataa turan yeroo hordoffii gochaa ture arguusaa bu'aa qorannoo amma dhiyeesse keessatti ibsee jira jedhan obbo Imaad.
kanaan dura irra deddeebinee kaasaa turre qabiinsa shakkamtootaatti wal qabatee rakkoo bal'aatu mul'ataa ture shakkamtoota idilee kanneen jennuun kan yakkoota idileetiin shakkaman isaaniin wal qabatee wanti fooyya'in adeemsa seeraa hordofaniitu to'atamu galmee waajjira poolisii irratti galmaa'u yeroo muraasa dhaabchaatiin jiraatus mana murtiitti dhiyaatu haa ta'utti garuu naannicha keessatti rakkoo nageenyaa iddoo tokko tokkotti jiru wal qabatee namoonni rakkoo nageenyaa kana haala wal qabateen to'annoo jala oolan irratti dhaabchaatiin dabaan ammas kan jiru ta'uudha nuti kan ilaalle haalli isaan itti qabaman ajaja mana murtiitiin alaataa gara caalaan isaa akkaataa seerri ajajoonni mana murtiittiin dhiyeeffamanii ajajootni manni murtii isaan ilaalchise kennu raawwatamanu namoota shakkaman yeroo miliqan maatii isaanii keessaa namoonni yeroon itti to'ataman jira kun mirgoota shakkamtootaa irratti dhiibbaa guddaa geesseera jechuun ni danda'ama.
koomishiniin kun yeroo gabaasa ba'ii qorannoo isaa dhiyeesse kanatti koomishinarri waliigalaa koomishinii poolisii oromiyaa koomishinar araarsaa mardaasaa koomishinarri koomishinii manneen sirreessaa oromiyaa ibrahim hajii dabalatee miseensonni koree dhaabbii dhimma seeraaf bulchiinsaa mana maree bakka buuta uummataa itiyoophiyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu irratti argamaniiru gabaasa ba'ii qorannoo koomishinii mirga namoomaa itiyoophiyaa kanarratti koomishiniin manneen sirreessaa fi poolisii oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne garuu yeroo koomishiniin kun argannoowwan qabiinsa mirga namoomaa kan hidhamtootaa ilaalchisuun gabaasa dhiyeesse yaada gama koomishinii manneen sirreessaa fi poolisiin dhiyaate obbo imaad akkana jechuun sagalee ameerikaaf himan.
mana mala sirreessaatiin wal qabatee rakkoolee bajataa wal qabatanidha haa ta'uti garuu rakkooleen bajataan waliin qabanne hin jiran jechuun hin danda'amu jiru gansi manichaa rakkoolee koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa. adda baafaman kana fudhatanii irratti akka hojjetanidha kan walii galle gama koomishinii poolisiitti eeguu deebinu isaanii hidhamtootuma rakkoo nageenyaa kanaan wal qabatanii hidhamanis ta'u akka pirinsipiliitti mirgootni shakkamtootaa kabajamanii bifa seerri kaa'uun namoonni kun tiriit godhaman waliigalteen irra geenneerra waliin dubbanneerra haa ta'uti garuu akka sababaatti wantoonni bal'inaan kaasan jiru namoota sababa rakkoo nageenyaa kanaan wal qaban garuu akka koomishinii mirgoota namoomaa tokkootti tarkaanfileen seerota nageenyaa uummataa adeemsa seeraa. Kan hordofan seera kan kabajan akka ta'uudhaan kan irra deddeebineeti waamicha goonu jechuudha.
Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa manneen sirreessaa keessatti fooyya'insi xiqqoon mul'atus buufataalee poolisii keessatti haalli jiru seera qabiinsa mirga namummaa waliin walqabatee ajaja manni murtii kenne hojiirra ooluu hafuun namni mana murtiitti yeroon dhiyaachuu hanqachuu fi ajaja mana murtii malee namni hidhamuun gochaa yaaddessaa ta'uu ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootii gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata oromoo kana beektu laata. sanbata hagayyee soddoma bara 2022 waldaan barreessitoota oromiyaa sirna badhaasaa hogbarruu gaaddisaa litiriichar awaard jedhamu magaalaa finfinneetti geggeessee jira. badhaasi maqaa barreessaa oromoo angafa dhiyeenya du'aan boqotanii gaaddisaa birruutti moggaafame kun sagantaa isaa yeroo jalqabaaf geggeesse kanaan barreessitoota angafa gama asoosamaa walaloo walaloo weelloof barruulee adda addaan guddina og-barruu oromoof daandii saaqaniif qooda olaanaa gumaachan badhaasee jira galmoo daawwiti sirna badhaasichaa irratti argamuun qopheessitoota badhaafamtootaaf hirmaattota keessaa dubbisuun qophii qindeessee qabaa kunoo.
Barreessitoota addatti foo'ee badhaasni namaaf kennamuudhaaf qophaa'e badhaasa isa jalqabaa badhaasa gaaddisaati. Haamilee ni jiru.
Magaala Finfinneetti kan qophaa'e badhaasi gaaddisaa ogummaa Oromoo keessumaa gama barreeffamaan isa jalqabaati jedhamee jira. Kunis ammaaf yaadni isaa barreessitoota buleeyyii Oromoo galateeffachuuf ta'u qopheessitoonni sagantichaa himanii jiran. sagantaa kana gubbaattis ogbarruu oromoo barabaaf hundee jalqabaatii kan jedhamu barreessaa gaaddisaa birruuf yeroon yaadannoo gaggeeffameeti jira.
guyyaan kun guyyaa seena qabeessa guyyaa ogbarruu oromootiif dungoon hin dhaabne itti qabsiifame akka addaan hin cinne daran itti finiinsamu guyyaa imaanaa dhalootaa dhaloota dungicha qabsiisee ofitti fudhachuuf. dhaloonni har'a jiru itti wal ga'eedha.
qophii kanarrattis barreessitoonni buleeyyii oromoo akka piroofeesar asafaa tafarraa dibaabaa dooktar gammachuu magarsaa isaayaas hordofaa akkasumas kan dargaggeeyyii ta'anis hirmaatanii jiran.
ijoolleen qubee kun egaa akkuma nuyi akka keessan ayyaantuu taanee qubeen baratin nummoo ayyaantuu taanee warra isin hin beekne nama gurguddaa. du'aa ka'uu oromootiif du'an yeroo hundumaa isin yaadachiisuu barbaada isaan keessaa inni tokko gaaddisaadha.
koreen waldaa barreessitoota oromiyaas badhaasa kana maqaa barreessaa kanaan moggaasuun yaada ganna kudha lama dura tureedha jedhu.
maqaa isaatu ergasii akkas ta'ee malee yaadi kun waggaa kudha lama dura. obbo gaaddisaadhuma mataa isaaniitiin kan burqe ture awwaardiin yookaan badhaasni ogbarruu wagga waggaan jiraatan yoo jiraate qulqullina ogbarruu oromoo saffisiisuu yookaan sansakkaa ogbarruu oromoo ol kaasaa yaada jedhu kan burqisiise isaan ture kaayyoo waldichi hundeeffame keessaallee isa tokko jechuudha.
Walaloon xumuraa walaloo toora lamaati. Agartee jedha.
yoomiyyuu mul'ataa miseensa boordii waldichaati sagantaan irra gaggeeffame kun kaayyoonsaa guddaan warra barreessitoota buleeyyii oromoo yaadachuufidha jedha.
egaa fuulduratti kanarra daran bal'ifne gosa isaa jira wixinee keenyarra jira daran bal'ifnee itti hojjenna amma baranaaf namoota hangafoota ta'an itti yaadachuu badhaasi kun jalqabuusa uummatatti himuu barreessaanis of qopheessee hojii bilchaataa. hojii uummata madaalu akka hojjetuuf gahee isaan taphatan yaannaa awaardiin kun kuma lamaaf kudha shan kan diraamaallee hammachiifne badhaasan goonaa badhaasi akkama beekamtii kennuu qofa otoo hin ta'in baachi ta'e beekamtiin kennina garuu badhaasa bara kanaa kan jedhu qopheessuuf ammaa kaafne irratti hojjenna.
Kanaanis obbo Masqaluu Baalchaa badhaasa umurii guutuu yoo badhaafaman barreessitoonni buleeyyiin kanneen akka Dhaabaa Wayyeessaa gama asoosamaatiin Isaayyaas Hordofaa kitaabolee hedduu gumaachuun Xahaa Abdii abdii qophee walaloo sirbaa barreessuudhaan piroofeesar asaffaa tafarraa dibaabaa afoolaa fi walaloodhaan dubara keessaa ammoo barreessituu kitaaba gundubooree kan taate maaramee harqaa warreen badhaasa kana keessatti haammatamaniidha. mootii abbaltii tufaa fi mahammad siraaj barreessitoota qophii kanarra turanidha.
badhaasni akka kanaa kun jiraachuunsaa dhugumaan hedduu na gammachiisa sababisaa tarkaanfiin akkanaa jalqabaa fudhatamuun irra ture amma garuu tokko jedhamee jalqabamuunsaa ijoollee keessumaa barreessitoota oromoo hedduutti abdii hora jedhee yaada jajjabinas ta'uu danda'a namoonni haamilee godhatanii. beekamtiif illee otoo hin taane waan keessaanii jiru namni uumamaan beekamtii barbaada jaallatamuun barbaada namni hojii hojjete sanatti immoo gaafa beekamtii gaarii argatu kaaniif illee haamilee ta'uu danda'a waan ta'eef waan akka kanaa badhaasni akka kanaa kun jalqabamuun isaa dhugumaan hedduu na gammachiisa.
Wantoonni amma gara barreeffama afaan oromootiin hanga ammaatitti qulqullina irratti maaltu hojjetame yoo kajannee halaallu ta'e hin jiru jechuu dandeenya. Wanti kun yoo akkanumaan kan itti fufu ta'e afaan oromoo kanallee qulqullina akka qabaatu barreeffamni afaan oromoo qulqullina akka qabaatu godha jechuudha. Maaliif wal dorgomuun hogguu dhufe badhaasni hogguu dhufu hamilee nama keessatti uuma jechuudha.
Qophii kanarratti ijoon dubbii barreessitoota buleeyyii galateeffachuu ta'us qulqullinni barreeffamoota afaan oromoo ammaas duuka kaa'aa ture. Piroofeesar Asaffaa Tafarraa Dibaabaa warri amma barreessu kun raacitee amma jira jedhan itti dhimma ba'uu qaba jechaan VOF dubbatan.
walaloo barreessuutiifan kanan galtee godhadhe raacitii kanan godhadhe afoola afoola oromooti ijoolleen har'a jiran garuu carraa kana lamaan qaban maaliif maal aadaa akka galteettii fi kanneen nuti barreessinee lafa keenya qaban kanaaf maal gochuutu irra ture amma faallaa ta'e nu caaluutu irra ture isaan daran waan agartee sabstansii miciraan qabu waan jajjabaa waan saba kana gitu waan nu waamsisu qabatanii as bahutu malan. Kanneen hojjetan jiru kanneen kun asirratti amma waltajjiirratti caasaa turre hedduu hedduu kan qalbiidhaan yaadan sokkisiisan jiru. Kanaaf furmaati maalii isaanii fi dhaamsii kiyya ijoollee har'a barreessaa jiran kanaaf dhiiseen carraa lama qabdanii nuti hoomaa dudduuba keenya utuu hin jiraatin aaduma keessatti dhalannee guddanne qorachuuf jala teenya dhaggeeffachuutiin barreessine isin immoo har'a kan nuti barreessinee fi aadaa santu jira. waan nuti barreessines ilaala aadichas immoo gabbu'aati qoradhaa barreessaa qulqullina isaa eegaati fidaan jedha.
Waldaan barreessitoota Oromoos bara dhufu badhaasa kana keessatti gulantaa barreeffama fooyyaa dubbistootaan ga'u jedhuunis badhaasa kanatti dabalee akka dhiyeessu himee hojiin qulqullina ogbarruu Oromoos kanaan akka fooyyaa deemu akka abdii qabu ifoomse.
Namootni du'a beekan du'a hin eegan.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawwit Finfinnee irraa.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka covid-19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii tiwiitarii fi instaagiraam irratti argachuu dandeessan marsariitii keenya irraas voa afaan oromoo yoo jettan ni argattu sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuun dagatina gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nugusuu taammire ogeessi gulaalaa viidiyoo gateeraa amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessite tigist gammeeti kan isin keessummeesse antuu jibee horaati qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.